iyi radiyo mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri nyiriweho nshuti mwese muduteze amatwi ni venuste nshimimana ubasuhuza kandi bahikaje mu makuru yacu dore ingingo nkuru twabateguriye petero buyo yabahoje ayobora uburundi yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika muri mali no mu karere ka sahel impamvu kuba aherutse gukatirwa gufungwa burundu n'ubucamanza bw'uburundi mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo hateganijwe amatora azaba kuwa mbere w'icyumweru gitaha y'abayobozi inkambi kwiyamamaza birakomeje abazabatora bafite ibyo babasaba turifuza ko boduhindurira bakatuzanira imiti ikwiriye aba tuzotora yaba dekambi abadesite abadevirage yuko bazaba bitubwira mu kutuvuganira bakaraba ko natwe amagara yacu ashobora kugenda neza mu gihe umuntu agwaye bakamufata nk'uko agwaye bakamuha imiti ikwiriye uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya rusenda turabumva mu kanya izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu aloyeze bigirimana hano muri amerika ikigo gsa cya leta gishinzwe ibikorwa rusangi birimwo abakozi inyubako hamwe n'ibikoresho cyavuze ko uwatowe kuba perezida joe biden asa n'uwatsinze amatora perezida donald trump yari yarahakanye kwemera ko yatsinzwe amatora yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yategetse umugwi wiwe gufasha mu kiringo kigana ku ihererekanya ry'ubutegetsi ariko yasubiye kuvuga ko akibandanya urugamba mu butungane iyi ngingo ivuga ko leta ya trump ica itangura gufasha no kwemerera biden gutangura no gukorana n'ibigo bya leta ibikorwa by'ibanze byo guhererekanya ubutegetsi bitekanijwe mu kwezi kwa mbere itariki ya mirongo ibiri umwe mu bategetsi yavuze ko umutegetsi yarongoye ikigo gsa emily morphy yafashe iyo ngingo inyuma y'aho twigoro trump yarimwo two kuraba ko ibiharuro byomuhindukirira ko bimutaye kuw'amazi inyuma y'aho amaleta yariko araburanamwo atariko aramworohereza mu gutsinda uwatowe kuba perezida wa amerika joe biden azi yaratanguye kugena abategetsi bazokorana muri leta ategekanya kugena abandi bategetsi babiri bamenyereye ivyerekeye imigenderanire abo nabo ni jack sullivan na linda thomas greenfield sullivan ategekanywa kuba umuhanuzi mu vyerekeye umutekano w'igihugu mu gihe greenfield ategekanywa kuba ambasaderi wa amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni bitekanijwe kandi ko biden agena abazogira leta yiwe batatu kuri uyu wa kabiri muri afurika wahoze ari umukuru w'umuhari w'abarwanyi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa mbere yaraciriwe umunyororo wo guherayo ku byaha byo mu ntambara no gufata abakenyezi ku nguvu ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryarashimye iyo ngingo sentare ya gisirikare muri kongo yagirije ntabo ntaberi sheka ivyaha by'ubwicanyi gufata abakenyezi ku nguvu kwinjiza abana bari munsi y'imyaka cumi n'itanu mu gisirikare haraheze imyaka irenga cumi ntabo ntaberi sheka yashinze umuhari nduma defense di congo ndc mu mfunyafunyo ukorera mu ntara ya kivu y'uburaruko aho yavuze ko yariko ararwanya abarobere b'abahutu b'abanyarwanda bo mu muhari fdlr uburusiya buvuga ko bwafunditse amasezerano na sudani yo kubaka ikambi y'abasirikare bakorera mu mazi ku nkengera z'ibahari ritukura muri sudani iyo kambi ishobora kuba ikambi ya mbere ya gisirikare y'uburusiya ku mugabane wa afurika perezida w'uburusiya vladimir putin yavuze ko yategetse umushikiranganji wiwe wo kwivuna abansi gusinya ayo masezerano uburusiya bwumvikanye ayo masezerano na leta ya sudani mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ku ntwaro ya omar al bashir abasesenguzi mu migenderanire mpuzamakungu bavuga ko ayo masezerano ashobora kubangamira utwigoro twa sudani two kunagura imigenderanire na leta z'ubumwe za amerika mu kwezi guheze amerika yaremeye gukura sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba intambuko ishobora gutuma sudani ihurumbirwa n'abanyamitahe no kuronswa ingurane banki nkuru y'isi yose abakozi ijana na mirongo ibiri bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri algeria baramaze kwicwa n'umugera wa korona ku banyagihugu barenga ibihumbi icyenda bamaze kwandura mu gihugu nk'uko byashyikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu muri icyo gihugu ejo ku munsi wa mbere algeria ni kimwe mu bihugu byasinzikaye cyane ku mugabane wa afurika aho abantu barenga ibihumbi mirongo irindwi na bitandatu bamaze kwandura kuva hagaragaye umuntu wa mbere ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa kabiri hamwe n'abarenga ibihumbi bibiri bamaze gupfa mu gihe leta mfatakibanza ya mari yavuze ko yifuza gutangura kuganira n'imihari yose yitwaje ibirwanisho ubufaransa busanzwe bufise abasirikare barenga ibihumbi bitanu muri ico gihugu buvuga ko buteye kubiri n'ibiganiro n'abarwanyi b'abayisilamu bwagiriza ko bakora iterabwoba perezida w'ubufaransa emmanuel macron aheruka kuvuga ko atakindi abakora iterabwoba bakwiye atari ukubarwanya abasesenguzi bamwe bavuga ko ibi byashyikirijwe na macron bica intege ingendo yafashwe n'abategetsi bashasha ba mari yo kuganira n'imihari y'intagondwa z'abayisilamu nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinyiwe muri algeria imihari yitwaje ibirwanisho yari yitezwe kwiyunga n'igisirikare cy'igihugu nyuma y'imyaka itanu ayo masezerano asinywe nta ntambwe ziboneka zirashikwa ko mu kuyashyira mu ngiro
arakoze aloyize bigira imana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu akadomo komu naho ku rubuga rwa facebook na instagram adrese yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongeye kubasuhuza mbaha ikaze ku ijwi ry'amerika amakuru yacu tuyahere ku burundi inkuru imaze kumenyekana petero buyoya wahoze ayobora icyo gihugu yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika muri mari no mu karere ka sahela impamvu kuba aherutse gukatirwa gufungwa burundu n'ubucamanza bw'uburundi amaze guhamwa n'icyaha mu iyicwa rya perezida melchior ndadaye inkuru irambuye pierre Claver niyo nkuru ntibikiri urukurukuru ahubwo inkuru ni y'ukuri uwahoze atwara uburundi perezida petero buyoya yaratanze imihoho mu kibanza c'intumwa idasanzwe y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika mu karere ka sahel no mu gihugu ca mali amakuru yo kwizera ijwi ry'amerika ryaronse rihawe n'umwe mu bamwegereye yagize ati ego nivyo perezida buyoya yaratanze imihoho itariki indwi z'uku kwezi kw'icumi na rimwe yaciye ashikiriza ikete ibiro bikuru vya union africaine inyuma y'iminsi ine canke itanu ivyo biro bikuru vy'umuryango w'ubumwe bwa afurika vyaciye bimuha inyishu ko vyemeye gutanga imihoho kwiwe ico bikoze ayo makuru yo kwizera avuga ko n'ubu akiri muri ico kibanza kuko atawundi aramusubirira yagize ati nyenicubahiro buyoya n'ubu ntarasezera burundu kuko muri kino gihe hari amatora atandukanye mu nzego za union africaine ibiro bikuru vyamusabye ko yoba ararindiriye gato akora akazi kabayabaye ico bita assurer les affaires courantes nawe yaravyemeye uwundi mukozi w'umunyacubahiro mw'ishami ry'ubumwe bwa afurika yari yatangarije ijwi ry'amerika ko perezida buyoya yatanze ikete ryo gutanga imihoho haraheze indwi imwe gusa atubwira ko atibuka neza itarike perezida petero buyoya twamuhamagaye kuri telefone yiwe kugira ngo aduhe inkuru y'imvaho ariko ntitwashoboye kumuronka n'ubutumwa bwanditse twamurungikiye ntarabwishura ico bikoze bamwe mu bashingwamanza biwe batubwiye ko inkuru ari y'ukuri gusa ko wenyene ubwiwe ari we azovyivugira mu minsi iza mu maradiyo n'ibinyamakuru amasoko yacu yatubwiye ko perezida buyoya yatwaye uburundi mu biringo bibiri birimwo ikiringo mfatakibanza yoba yanse gushira mu ngorane bumwe bwa afurika kubera uburundi buri mu bihugu bigize uwo muryango nabwo bukaba bumurondera bwaranasavye uwo muryango kumufata ukamurungikira ubutungane bw'ico gihugu ayo makuru yo kwizera kandi avuga ko majoro petero buyoya yafashe igihugu ku nguvu ubwa mbere mu iyerekwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi yoba yafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho afatiye ku rubanza rw'abagirizwa igandagurwa ry'uwamusubiriye perezida melchior ndadaye yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu muri urwo rubanza ubutungane bw'uburundi buheruka kumucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu kwezi guheze kw'icumi co kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe ico bikoze nk'uko vyemezwa n'umwe mu bashingwamanza biwe urubanza ntirurahera perezida buyoya yarunguruje co kimwe n'abandi basangiye idosiye kandi haracariho n'izindi nzego zo kungururizamwo mu gihugu harimo n'amasentare mpuzamakungu nk'uko abo bashingwamanza babivuga ikindi camuteye makenga nk'uko amakuru dufise avyemeza nuko yoba yanse ko yokwirukanwa nk'uko vyagendeye umusirikare wo ku rwego rwo hejuru yahora mu bahanuzi bakuru b'ubumwe bwa afurika aturuka mu gihugu ca etiyopiya yiyamirijwe n'igihugu ciwe kimwagiriza gushigikira abagwanya leta mu ntara ya tigre muri uku kwezi nyene naho biri uko ayo makuru avuga ko musa faki mahamat atwara ubumwe bwa afurika n'inzego z'uwo muryango boba baratangaye kubera iyo ngingo yo gutanga imihoho ya perezida buyoya kuko izo nzego zari zamwemereye ko zizomukingira gusa gutanga imihoho bamwe mu bamwunganira babona ko ari ingingo yizwe neza kandi yitondewe ico bise decision mûrie amakuru ya mbere yavuga ko perezida buyoya yoba yaciye yihutira gusaba ubuhungiro mu gihugu c'ubufaransa naco kikamusaba kubanza guhagarika ibikorwa vya politike yamara isoko ryacu ryizewe ijana ku ijana ryatwemereye ko buyoya ahubwo yamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu ca mali kandi ko yamaze kuburonka ndetse ko n'umutekano wiwe ukingiwe bikwiye igihugu ca mali n'akarere ka sahel ni igice petero buyoya w'imyaka mirongo irindwi n'umwe amenyereye kuko yarahamaze imyaka umunani ahakorera nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika yaragize n'uruhare rukomeye mu biganiro byahuje leta n'abasirikare baheruka gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu kugira ngo ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile majoro petero buyoya yahunze igihugu ciwe amaze kuja muri ico kibanza inyuma y'indyane za politike zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho nyakwigendera perezida petero nkurunziza yashaka kwitoreza ikindi kiringo abamugwanya bavuze ko giciye kubiri n'ibwirizwa shingiro imbere yaho gato buyoya n'ubutegetsi bw'uburundi ntibarabana y'ingwe kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihugu ciwe cemeye kumushigikira mu kurondera gutwara umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa organisation internationale de la francophonie ico gihe iradiyo y'abafaransa rfi yamubajije ko yoteza imbere uwo muryango kandi yaratembagaje ubutegetsi kabiri agatwara muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi gushika muri mirongo icenda na gatatu akagaruka ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu hamaze gusinywa amasezerano ya arusha majoro petero buyoya yishuye ati igikuru singene umuntu ashika ku butegetsi ahubwo n'ico amarira abanyagihugu ari kuri ubwo butegetsi hamwe n'ingene aburekura jewe nafashe igihugu kabiri atamaraso asesetse nsubiza ubutegetsi neza atamaraso asesetse nemera ivyavuye mu matora nongera nemera ivyavuye mu masezerano ya arusha ndakinjura mu mahoro pyeklave niyo nkuru kigali kubwijwi rya amerika mu majyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu nkambi ya rusenda hateganijwe mu cyumweru kimwe ku itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi amatora y'abahagarariye impunzi abifuza uwo mwanya bakomeje kwiyamamaza abo bashakamo amajwi nabo bafite ibyo babasaba kubona ibyo kurya bihagije no kubona imiti ihagije umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yaganiriye na zimwe muri izo mpunzi turifuza yuko bazatogwa ariko mu bazatogwa bose batugirira akamaro urabona uku gupokera tuzaze tupokera imbere y'igihe mu matariki atanu atandatu cyangwa itariki ya mbere tukaronka indyo ariko muri iki gihe urabona nk'ubu mu mwaka dupoke dupokera amezi atandatu ayandi atandatu ntituzi aho yagiye nk'ubu batubwiye ko tuzapokera kandi mu kwa cumi na kumwe ariko ntabwo turabyizera kubera buri gihe bahora baduhenda mu bazatorwa bose twifuza yuko abedekambi abesekeriteri wiwe bazahagarira ku kibazo kimwe cyo gupokera abantu ntibazasubire kandi kugira gute kuzapfa n'inzara azatuvugire mu byo gupokera no kubaho tubayeho nabi mu nkambi turahohotegwa urukumva abagore abadamu ntabwo bakijya hariya ruguru ngo bagiye kurondera inkwi bagiyeyo barafatwa urukumva abandi bagakubitwa icyo tumarira nuko baduserukira hanyuma bakatugezaho ibintu biba bikenewe nk'uko tubatumye imbere bakavuga apana kuja aho ngaho gusa ngo nuko arabategetse ngo bagume aho ngaho ntagire icyo bavuga kuko tubona ibintu ko biriko bigenda atari sawa ku mpunzi kubera ko turamara amezi atandatu tudahembwe tudapokeye inzara ikadufata wasanga natugiye inyuma y'ikambi kurondera utwo turya ugaca usangana bariko baraduhohotera aba bakongomani ico twosaba rero ni ico kinini ikindi naco ni uko aha hantu tubona nenga ata mutekano tubona neza uhari kuko inyuma y'ikambi turashobora kumva ibintu by'i- by'amasasu tugaca twumva rero ko umutima udahagaze neza kubera ayo masasu icyo twifuza n'ubu- ni uko boreba nk'uko ubwo nu- botushyira nk'ahandi hari umutekano icyo dushaka cyohinduka ni uko boza bakurikirana ibintu ibintu uko biri birakurikirana mu nkambi ni ukuvuga uriko uraraba nk'ibintu nk'i- nk'ivyerekeranye n'ipokera usanga ari ibintu umenga amanama bakora ari bo badashaka kuyakurikiza cyangwa badashaka kubyerekana nk'uko bariko nk'uko twaba turi tubizeye muri make urabona ko nk'uno munsi ugize umunsi ugira kabiri twirirwa ngaha ngo twaje gupokera kandi n'umundi dushikiriwe byari byiza yuko rero bamwe bose bararikira ku munsi wabo wo gupokera ugeze bareke guta imirimo bokoze yindi ngo baze kwirirwa ba- banamye kubera izuba icyo niyo tuba dushaka mu gihe twabatoye bakurikirane neza bareke kutwama batwiriza kunyuzenya ku mwanya ku zuba nk'iri ngo twaje gupokera nabo kwirwa kuri izuba nk'iri ubuvuzi nabwo mu bisanzwe ntibwifashe neza kuko tuba dukurikirana urashobora kugenda kuyivuza ugasanga yuko araguha paracetamol uka- bakayimanyaguramo ibice nka bitanu ukaraba iyo paracetamol ikintu kumarira urwaye malariya iyo paracetamol ni iy'umuriro none uwo muriro uwo muriro wonyine awukuye wumva malariya baba bayivuye murifuza ko turifuza ko boduhindurira bakatuzana imiti ikwiriye aba tuzotora yaba dekambi abadesite abadevirage yuko boza babitubwiramo kutuvuganira bakaraba ko natwe amagara yacu ashobora kugenda neza mu gihe umuntu agwaye bakamufata nk'uko agwaye bakamuha imiti ikwiriye ntibaza mu buntu bw'i- bw'i- bw'inusunusu budashobora kuba bwomuvura nokifuza yuko wowe twokwishima tugatora ko yohagararira dina mu refugee ariko arahohoterwa akahagarara refugee mba ari mu bindi bihugu bitandukanye mba ninga mu nkambi agatera ku murefugee nigaho nyango ico kino- ico kino ngeno kinkago cane ico nyamba ejo uvuga ati baragutoye nuca ugenda kuvuga ati bamwe natora ntibibuka oya wibuke wagutoye wariwe niba murefugee akutoye ati emugana afite ikibanza fulani oya unafite imba amajana abiri ndakuvugira urafite imijyana yo kuvugira amahani bakujya kugufunga kagenda agacinyito kajya ibyo nifuza ko ibyo rero byose bihagarikiraho iyo tuzotora tumutora amenye ko ari umuvyeyi mi- amenye ko ari umuvyeyi w'iwacu kandi ama- amenye ko ari umuvyeyi aje gukurikirana ubwoko barifije nyamara iyo tugushikiye aho gatifite ikibazo kimeze uku unyi- ndakwituye kuri umuvyeyi untunganiza urubanza rw'ubahise bataje mu ndende ndandende ikintu twifuza eh, nko ku bijanye eh, n'inyigisho canke gu- indero abana basanzwe bahabwa nuko bodusabira cane yuko abana basanzwe biga eh, bodufasha cane bagashiraho mu nyigisho bagashiraho abana bakaza bariga ururimi rwacu rw'ikirundi kuko hariho abana bari kwiga batazi kwandika ugasanga yiga mu mwaka wa kane wa gatanu wa gatatu muga atazi kwandika neza kubera ko ata rurimi bariko biga eh, mu masomo bari kwiga ikindi kintu tuko turasaba yuko two- bodufasha cyane ku bijanye n'amagara y'abantu ni ukuri bodufasha cyane eh, aha centre de santé isanzwe iri mu nkambi nta miti ihagije ihari twosaba yuko bodufasha hakaboneka imiti eh, ihagije abantu iyo bagiye kwivuza bakwi- bakivuza bakaronka imiti ihagije bagataha bakize kandi cyane cyane hari n'umwanya bagenda kwivuza ugasanga ngo abaganga bari kuvuga ngo nta ngo ngo umwanya ngo bari ngo nta mwanya uhari ngo wo kuvuza abana ngo banze barindire amasaha abanza agere kandi umwana ugasanga umuntu cyangwa ukuze ari mu bihe bibi cyane rero twosaba yuko baze baratwitwararika cyane mu gihe umuntu arwaye aje arembye uko aba ameze kose bamwakire bataravye umwanya barimo nimba ari uw'akaruhuko cyangwa ibindi mugabo bamwitwararike cyane impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya rusenda mu majyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo baganiriye na mugenzi wacu vedaste ngabo
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu rwanda ishyaka dalfa umurinzi amategeko ataremerera gukora urashimira ikurwa ry'umuyoboke waryo gaston mu nyabugingo wari umaze amezi atanu afunzwe agifatwa inzego z'umutekano zari zatangaje ko yafashwe yoherejwe n'umuyobozi w'ishyaka dalfa umurinzi ari we madamu victoire ingabire mu mitwe y'iterabwoba irwanya ubutegetsi bwo mu rwanda i kigali ni inkuru ya eric bagira ubusa hagati mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo ijwi rya amerika twabagejejeho inkuru y'isakwa ry'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda abo ni madame victoire ingabire umuhoza ukuriye ishyaka darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu rwanda na metre bernard ntaganda washinze pesi mberakuri kugeza ubu ryacitsemo ibice intandaro y'iryo saka yabaye amakuru bwana gaston munyabugingo wakoreraga minisiteri y'uburezi yari yahaye inzego z'umutekano nyuma yo kumuta muri yombi nk'uko byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu rwari rwatangaje ko bwana munyabugingo yafashwe agerageza kwambuka imipaka ngo ajye kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba irwanya ubutegetsi buriho mu rwanda icyo gihe mu biganiro byacu mwumvise ko mu ngo z'abo banyapolitiki inzego z'umutekano zahatwaye ibintu byinshi byiganjemo inyandiko zari ziriho cyane amatwara y'amashyaka yabo isaka metre ntaganda yise ko rigamije kubatera ubwoba ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari isaka ahubwo n'iterabwoba tumenyereye ishyaka rya fpr babanje kumena urugo burira urupangu bafungura ku ngufu baca ingufuri ku rugi rwo ku marembo sinzi rero ibyo ngibyo umunyabyita ko ari isakwa kuva mu cyumweru gishize ijwi rya amerika yamenye amakuru ko bwana gaston munyabugingo nyuma y'amezi atanu afunzwe yarekuwe twamenye ko yafunguwe ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka gusa tugera iwe mu rugo indera mu karere ka gasabo cyaba icyo yafungiwe aho yafungiwe n'uko yiyumva nyuma yo kuva mu nzu z'imbohe yirinze kugira icyo adutangariza umwitegereje arakomeye aravuga make ubundi agacishamo agakinisha abana biboneka ko bari bakumburanye tuganira na madame victoire ingabire uyobora ishyaka darufa umurinzi yadutangarije ko iyi nkuru ari twayumvanye bwa mbere kuko inzego ntacyo ziratangaza mu gihe zifunga munyabugingo zari zatangaje mu binyamakuru ko yaziraguye umunyapolitiki avuga ko kuba yarekuwe ari inkuru nziza ariko inatanga ubundi butumwa ku by'ingabire yakunze gushinjwa gaston ni umuryango w'inshuti we n'umudamu n'abantu b'inshuti bakiri bato bagifite abana batoya nishimiye rero ko bamufunguye ibyo ni ikimenyetso kigaragaza nyine ko ibyavugwaga atari byo namwe mvuga ko nta gahunda nta mitwe y'iterabwoba nkorana nayo nta muntu njya nohereza mu mitwe y'iterabwoba noneho gufata umuntu ukorera leta ndetse no mu ishyaka rya fpr bakavuga ngo ingabire mu mitwe y'iterabwoba ubwabyo ntekereza ko n'ababikora n'abivuga babisebya banasebya n'izo nzego zose ariko ni byiza ko basize mu gaciro bagasanga ibyo bintu byose nta shingiro bifite ukaba muri hari hagiye gushira icyumweru abavugizi b'urwego rw'ubugenzacyaha ribu n'ubushinjacyaha tubashaka baranze kugira icyo batangaza kuri iki kibazo mu kiganiro urwego rw'ubutabera rwagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere twabajije abategeka izo nzego iby'ifungwa ritubahirije amategeko maze uhereye kuri bwane mabure havuga yaremye umushinjacyaha mukuru avuga ko iyo bigeze ku mahame y'ifunga n'ifungura ritubahirije amategeko bitwararika avuga ko bagiye kubikurikirana byaba byarabayeho uwabikoze agakurikiranwa n'amategeko kuri iriya kesi wavuze ngira ngo abantu babikurikirana bakareba wenda baraza kubisobanura ariko ntabwo mpamya ko niba byaranabayeho haba hararenze iyo minsi mirongo icyenda kuko niba hari ibintu twitaho ni icyo ngicyo iyo hagize n'uwabikora nabyo tukamukurikirana mu mategeko naho koroneri jano ruhunga utegeka urwego rw'ubugenzacyaha ribu akavuga ko bwana munyabugingo yabegera agatanga ikirego avuga ko amahame y'umwuga atamwemerera gusobanura mu ruhame imiterere y'iki kibazo kesi yabaye uwo nguwo wabikorewe yatwegera bagatanga ikirego uretse ko iyo umuntu afunzwe bitemewe n'amategeko urukiko rutegeka uwamufunze niba ari umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha kuzana umuntu urukiko rukamufungura rwafatira n'ibyemezo uwamufunze bitemewe n'amategeko mu rwego rw'amategeko ku byaha bisanzwe mu manza z'inshinjabyaha urwego ribu ntirwemerewe kurenza iminsi itanu rugifite dosiye n'umufungwa cyo kimwe n'ubushinjacyaha buba bugomba kumushyikiriza inkiko aho babona ari ngombwa nk'uko twabisobanuriwe n'umunyamategeko utashimye kumvikana mu myirondoro ye uyu munyamategeko yavuze ko ku byaha by'iterabwoba hazaho umwihariko ariko nabwo bafungwa ntibarenze amezi atatu bataragezwa mu nkiko uko byagenda kose ariko icyo gihe ntigishobora kurenga iminsi mirongo icyenda birenze iminsi mirongo cyenda bishobora gufatwa nk'ifungwa rinyuranyije n'amategeko nibyo nibyo nibyo rwose iyo itegeko rigena igihe ntarengwa cyo kuba igikorwa cyakozwe iyo kirenze igikorwa kirenzeho kiba kinyuranyije n'amategeko ndetse umuntu urengeje iyo minsi kandi atararegeye urukiko kugira ngo hasabwe icyemezo cy'umucamanza kimufunga by'agateganyo icyo gihe cyaba kimeze nk'ifungo rinyuranyije n'amategeko hari amakuru avuga ko bwana munyabugingo mbere yo gufungwa ngo umuryango we wagenderanaga na victoire ingabire kuri ingabire ngo irekurwa rye rirumvikanisha kuvuganye nawe wese atakwiswe umwanzi w'igihugu nkaba nize rero ko iryo rekurwa rya gasito riba n'ikimenyetso gikomeye cyo kwerekana ko kunyegera ntabwo ari icyaha kuko ingabire ndi umunyarwandakazi uri mu rwanda ugomba gusabana n'abanyarwanda bose kandi ukunda gusabana n'abantu bose no kuba bamurekuye ubwabyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo byose byavugwaga nta bihari uretse aba bategetsi bireba kuba bahakana ko bamufunze binyuranije n'amategeko nta n'umwe wasobanuye niba ibyo bari bamukurikiranyeho byararangiye kugeza ubu ntituramenya niba munyabugingo azasubizwa mu kazi yakoraga cyangwa se niba ashobora kuzahindurirwa imirimo nyuma yo gufungurwa atagejejwe mu nkiko mu rwanda mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana abafatwa bagafungwa binyuranije n'amategeko n'ingingo imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ariko abategetsi b'u rwanda bo bakabyamaganira kure bavuga ko n'ubusanzwe iyo nta cyiza yavuga ku rwanda bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
uyu ni umwanya w'ibyaranze uno munsi mu mateka na venuste nshimiyimana
ku itariki ya makumyabiri n'enye ugushyingo umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'itanu abasirikare b'abakomando b'abanyamisiri bagabye igitero ku byihebe byari byayobeje indege ya egypter igwa ku kibuga kiri hafi y'umujyi wa valeta umurwa mukuru w'ibirwa bya malte iyo ndege yayobejwe hashize gusa iminota icumi igeze mu kirere ihagurutse atene mu murwa mukuru w'ubugereki abayoboje iyo ndege bavugaga ko bari mu mutwe witwa Egypt Revolution aho kugirwa cya Marte indege yahamaje amasaha makumyabiri n'ane abategetsi bagerageje kugirana imishyikirano n'abayiyobeje bashaka ko abafashweho ingwate barekurwa indege ikiri aho ku kibuga gihebe byasohoye abantu batanu abanyamerika babiri n'abanyayisirayeli batatu birabarasa ariko batatu muri bo nubwo bari bakomeretse bikomeye barakize mbere yaho hari abagore b'abanyamisiri n'abanyafilipine nabo bari barekuwe ndetse n'abakobwa babiri bafasha abagenzi mu ndege mu gitero cyagabwe n'abakomando b'abanyamisiri hapfuyemo abantu mirongo itanu n'umunani kuri mirongo inani n'umunani bari mu ndege muri bo harimo abana benshi ndetse n'abandi batandatu b'ibyihebe barishwe abakomando bashyizwe mu majwi kubera ubwinshi bw'abantu bapfuye bagayirwa kuba baragabye igitero batiteguye neza kubera ko abagenzi benshi bapfuye ntibishwe n'ibyihebe ahubwo bishwe n'ibisasu biturika byakoreshejwe n'abakomando b'abanyamisiri umwe mu byihebe witwa Omar Rezak ukomoka muri palestina yararokotse yagejejwe imbere y'ubucamanza ku kirwa cya malte akatirwa gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu ariko afungurwa nyuma y'imyaka irindwi yahise ajya muri nigeria aho yafatiwe yoherezwa kuburanishwa muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'itandatu yakatiwe gufungwa burundu kubera icyaha cyo kuyobya indege mu kirere
Washington ijwi rya Amerika inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu mbibutse ingingo nkuru y'aya makuru petero buyoya wahoje ayobora uburundi yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika muri mari no mu karere ka sahera impamvu kuba yaraherutse gukatirwa gufungwa burundu n'ubucamanza bw'uburundi tubashimiye kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dushimire mokubel ya baro wadufashije kwegera twegeranye ya makuru kuri mikoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza